hey i don hear another one oh una know say if i don laugh dis laugh na be say tori dey yakata hey my pipo i don hear another one oh say na so <laughs> na so queen army na e come say e dey come o oh, go do e wan go do birthday oni of person say make queen army come do birthday for palace na im marry am say gbegbe say no go enter palace Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I love, I love with Spanish and in German language. Mm. Welcome to Bose Corners TV. If today is your first time of coming across my channel, don't forget to subscribe. Hit on the notification bell so that whenever we upload video, we'll be the first person to be notified so my returnees god go bless you now. god go bless those when they go they come back in jesus name my correct correct people. i hear the gist again now i say no make i come touch light am for here so i don't go wait till day break before i go touch light am na different ones now they come out so as e tell they come out na so i tell they put mouth for inside mm, even though say no be all i go feel they put mouth finish because me sef still get my own i no be arewa wey e dey debunk so my correct pipo hmm i know say tadenikawo na e, tomorrow na im e birthday so we con dey hear say another one we dey hear say <laughs> we never know maybe na shock na the thing wan shock us say ah, ah say na palace for ife na e, eh, tadenikawo na im wan do im birthday say oni of ife say dem don prepare ah ah serious preparation for tadenikawo birthday which ah ah i come say dat kain preparation wey come be say we now when be say we be my ah, mama self. yeah not be only oni of ife and queen naomi born tadenikawo na <laughs> we follow up so tey wen tadenikawo dey for belle so tey people say queen army sef say e don get belle You understand me dem say e don run sote sote sote una know di pipo na wen say queen army don run comot for palace dat period wen queen army take get belle some pipo say ah she get belle those ones say ah if she get belle na stone she dey conceive e never read the time wey she go take born di pikin na wetin dem dey tok ha welcome to hey welcome to the home of truth my correct correct pipo hmm. tomorrow then be the gj no do no do adenika wey They just born two years ago Now I don't complete two years so no do no do Now im make the verse. me say ah this life this world is a small place o oh, because nobody knows tomorrow you understand me Not be tadenika by next year now e go be three years e don dey talk be that o you understand eh e don dey talk be that one dis pikin dey grow dey come so there are some kind of thing wey be say only of ife get to make amend of you understand e get to make amend because tadenikawo oka cannot grow up now you go come see say the king say e con go get any time of im birthday na im papa come go dey do dey carry im uncle dey carry am dey sue am go court dey come dey bring am come eh, social media to instead of maybe e dey find where e wan make queen naomi dey unhappy to disgwagwa queen naomi no be by force na oni of ife don marry six wife so where do you want to put queen naomi so why is he after queen naomi and the family you don't even think about your your child's happiness the woman that is taking care of your child mama kunami. naomi na dey take care of tadenikawo wey be say una know say kunami. naomi dey go school since dem born queen eh, tadenikawo na eh, queen naomi mama na im dey look after am you understand anywhere dey go na she dey carry am so of ife know so dat kain woman now na you wan make am cry person wey be say you beg am say you wan marry im pikin e no say no e open eye even when the daughter say no i no dey marry o i know say some kind thing dey wey Ooni of Ife e deceive dem seriously yeah e really deceive Queen Naomi e deceive the mama nothing wey e no talk e sweet mouth dem e say many things that if you even hear you sef you go shock but sometimes some pipo still don't get it some pipo still don't understand their own be like zombie one way jorajarajo zombie o oh zombie zombie o oh zombie na one way you dey go you no dey go two way jorajarajo you understand so my pipo as we dey now we come dey hear now say dem say na palace na tadenikawo na im wan come do birthday ah we dey wait till tomorrow na <laughs> my pipo una believe dat one we still dey wait na question mark is is tadenikawo going to celebrate his birthday in di palace question mark make una give me di answer for my channel for my for my dis thing like boss say mariam say mariam come say lie lie lie e no go ever come Will that be possible? That is the prince, the the son, the the prince. Queen Naomi no go even dey sleep. You go come go carry prince. You go carry am come go stay for there now. Una know that one. Queen Naomi cannot be sleeping. He no go even wake up. He go say na so he come pray well well. Then God come tell am because God no go even tell Queen Naomi make he carry Tatenika go palace. Palace una know say all the whole prophet they say the whole only of if a women say all of them are winch in imere na they be and wetin he talk oh, say all of them are winch na they be all of them say they be winch he say no one remain because if they not be winch how come they not they shake only una na they marry chair when man not they there una don't hold for there still they struggle. They dey marry chair and received Is all of them are winch no one is exempted na wetin dat prophet talk. so guys make una leave una own comment according to wetin una watch or hear question mark is happy birthday to tadenika